muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriweho nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema tubibutse ko mushobora kudukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu Ru- mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti ni kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo com tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu rwanda bizihiza umunsi w'intwari mu ntwari bazirikana harimo abanyeshuri bigaga ku ishuri ryisumbuye ry'inyange banze kuvuga ubwoko bwabo igihe bari batewe n'abacengezi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi muri icyo gitero cyaguyemo abanyeshuri batandatu abagabye icyo gitero bategetse abanyeshuri kwitandukanya bashingiye ku moko ariko abo banyeshuri ntibabakundira bababwira ko ari abanyarwanda intwari z'u rwanda zirimo ibyiciro bitatu ari byo imanzi imena n'ingenzi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumiye babiri muri abo banyeshuri bigaga ah, inyange bakaba baragizwe intwari z'u rwanda kuri telefoni turi kumwe na sirasi gatera mwiriwe neza
mwiriwe turi kumwe kandi na fanuweli sindayiheba nawe mwiriwe
Eh, mwiriwe yego umunsi mwiza w'intwari n'ubwo wa- wabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru
murakoze cyane yego hanyuma duhere kuri fanuweli sindayiheba ah, ku bantu wenda batazi amateka yanyu tunyuriremo muri make uko byagenze ah, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi hashize hafi imyaka makumyabiri
murakoze cyane murakoze namwe abadukurikiye Ah, ngira ngo amateka nk'uko mubizi hari ku itariki ya cumi n'umunani igihumbi cy'urwa cumi n'icyenda y'ukwezi kwa gatatu umwaka mirongo icyenda na karindwi urumva hari hashize imyaka itatu jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe twihagara ku ishuri rya nyange riherereye mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka ngororero ubu ni mu murenge wa nyange ariko ni cyahoze ari perefegitura ya kibuye Mm, Eh, hari ku mugoroba rero tuvuye muri refetware cyangwa se aho abanyeshuri biga bacumbitse bafatira amafunguro hanyuma twari dusubiye mu ishuri kugira ngo dusubiremo amasomo yacu twitegura umunsi ukurikiyeho mu mwanya muto rero turi mu ishuri tugeze nijoro mu mwaka wa gatandatu eh, twatangiye kumva urusaku rw'amasasu hanze ariko dusa n'abatabyitaho kuko hari akarere n'undi gasanzwe kabamo n'umutekano muke tugatekereza ko byaba ari ibikorwa by'umutekano muke ariko uko im- ama- iminota yagendaga niko amasasu yabaga menshi ndetse atangira kumena ibirahuri by'ishuri twarimo turyama hasi nyuma y'iminota mike tuza kubona mu ishuri hinjiye abantu batatu bambaye imyenda ya gisirikare ivangavanze n'iya gisivire hanyuma nyine nk'uko mwarimu bivuze ba- badusaba kwitandukanya baravuga bati ese muratuzi Ati, ntabwo tubazi bati mutworohereza akazi bari batatu n'amasenge narabarebaga hanyuma batari ko no mutworohereza akazi nta kibazo atwereka rero ukuboko kw'ibumoso hakaba abatutsi mujye hariya mu ruhande rw'ibumoso ararwerekana yerekana none uruhande rw'iburyo atabahutu mujye kuri ruhande rw'iburyo ariko ikintu gikomeye cyane kigaragara ko cyamutunguye ni uko witwaga uwamahoro chantal muje w'amahoro chantal yahise asubiza ngo nta muhutu uri hano nta n'umututsi twese turi abanyarwanda icyo gisubizo cyarabatunguye kuko bahise basohoka ari batatu bajya hanze gato bamena ikirahure cy'idirishya bateramo gerenade ebyiri muri iryo shuri twari muri komeretsa benshi muri twe nanjye ndimo bagarutse nanone rero mu ishuri badusaba kongera badusaba kongera kutubaza cya kibazo kuko n'ubundi uwitwa bizimana silivesitire nawe twiganaga asubiramo neza neza cya gisubizo shantari yavuze akazi yaje rero bamaze kubona yuko icyo bifuzaga tutagikoze ubwo batangiye kuturasa bahereye kuri muzi w'amahoro shantari n'uwitwa mukambaraga beatrice bari begeranye bakomerezaho n'abandi kurinda twese baturangije bajya no mu ishuri ry'umwaka wa gatanu aho naho kuko numvise dufite n'umutumirwa gatera yaza kuducira mu mushamagi nk'uko byagize umwaka wa gatanu ariko naho babasabye kwitandukanya abahutu ukwabo n'abatutsi ukwabo ariko nabo barabihakana bagaragaza ko ari abanyarwanda nuko mu mushamagi gatera nawe tunyuriremo muri make ibyo wenda fanuweri atavuze ariko wowe wibuka
byinshi fanuweri yabivuze gusa twumva aya masasu twari mu ishuri turimo dukora etide twari dufite interogasiyo buri buke hanyuma dushaka icyo dukora turakibura mu kumva amasasu iyo amasasu avuze umuntu aba agomba guhunga ariko noneho ishuri ryacu ryari rifite giriyaje mu birahure mu madirishya noneho aho umuryango wari uri niho neza neza amasasu yashoboraga guturuka kuko ishuri rya gatandatu ryari imbere y'ikibuga iryacu riri munsi y'ikibuga ubwo noneho tubona nta kindi dukora turebera urwaje tuguma mu ishuri hanyuma hashize umwanya tukicaye amatara yo mu ishuri yaka ariko yo hanze ntabwo yakaga nta yari ahari biba ngombwa ko twumva ku ibati hakubiseho ikintu cyane kivuga cyane ubwo twese twahise twihimbira munsi y'intebe mu mapipi turabirumvikana hanyuma haba hinjiye abacengezi hanyuma bamaze kwinjira umwe yari yambaye ishati hejuru ya gisirikare n'ipantaro zizamanga zizagurwa mu maduka zisanzwe noneho ahagarara imbere aho abatutsi bajya n'abatutsi bajya hamwe agaragaza uburyo n'ibumoso nyine hanyuma tubanza guceceka gato hashize umwanya arongera arongera aravuga ati abahutu bajya hano abatutsi bajya hano noneho nabyumvishe mu ijwi gusa nyuma numvishe ijwi rya herena bene imana twiganaga aravuga ati twese turi abanyarwanda nta mutu nta mututsi uri hano noneho basa n'abarakaye batangira kuzenguruka mu bihande bakizenguruka barenze intebe ya mbere babageze kuri twa abayisenga teodete baramunywa akangaka kuko turanakazi bamushota umugeri baragenda bagera mu kindi gihanda cyo hagati bagera kuri twa mukarutwaza serafina ngo aka ko twaze tunakabona ngo kidegembya ku ishusho ku ishusho ni aha ku gasantere aho bisi zadusigaye mbere yuko tumanuka tujya ku ishuri ni ukuvuga ko abo bantu bateye ishuri ryanyu bari basanzwe banabazi babaga hafi y'ishuri
oya uwo benimana herena benimana amuvuga abayisenga teodete avuka aho ngaho muri ako gace ubwo mu kuvuga gutyo twaketse ko hari bashobora kuba ari abaho ngaho bandi bahavuka bashobora kuba basanzwe bamuzi hanyuma yigeze kuri mukara twaza bamugezeho bamaze kuvuga gutyo bahise bamurasa amasasu abiri bamaze kumurasa amasasu abiri basubira imbere basubiye imbere barongera bavuga kwa kundi nanone turahakana ubwo twaracecetse ariko bene imana yari yababwiye gutyo nyine ko twese turangirwa nta muntu nta mututsi baramufashe baramwishe tureba hashize umwanya baravuga ngo noneho namwanze ngo musohoke ngo mujye ku kibuga ngo dutoranye abacu imbere y'ishuri ryacu hari ikibuga cya basiketi ngo dutoranyemo abacu noneho mu gusohoka aho kujya aho batubwiye dutangira kwirukanka babonye dutangiye kwirukanka nubwo batangiye gukoresha amasasu n'amagrenade badutera ubwo nyine turahunga ndibuka ko nyine ageze ku muryango uwari urimo arasa ari imbere yanjye amasasu aramurishingira yishyiraho indi magazine mba ndirukanse uwo hejuru yabonye bifashe ubusa abategera ntabwo mu mucanga wari imbere y'ishuri ntiyagira icyo ikora mba ngeze ku nguni mpita nkata hepfo ndagenda ubwo ibindi byakurikiye njye nawe menye bukeye ko nahise njya kwishyura mu rutoki
fanuweri icyo gikorwa cyamaze igihe kingana iki ese ingabo z'igihugu zo zahageze hashize igihe kingana iki
birakoze cyane urebye kuva amasasu atangiye kuvuga no kurasa mu ishuri ryacu bica bamwe muri bagenzi bacu no gukomeretsa abandi ni igikorwa cyabaye hagati y'iminota itanu n'umunani kuko cyarihuse cyane hanyuma hanyuma hanyuma y'iyo minota umunani n'indi minota mike bageze mu mwaka wa gatanu kuko ho batahatinze cyane nibwo twa ingabo z'u rwanda zahageze bigaragara ngo ingereranije zahageze nka nko hagati y'iminota icumi na cumi n'itanu igikorwa cyaba cyarigeze gikozwe ntabwo yarengeje iminota cumi n'itanu baje ari uko bumvishije amasasu cyangwa se hari uwababwiye
amakuru mbona ntekereza ko bumvise urusaku rw'amasasu bakaza bakurikiye batabaye bagira ngo barebe ibyabaye kuko nta buryo bw'itumanaho twari dufite ngo tube twavuga ngo turabahamagaye ngo tubabwire ko ishuri ryacu ryatewe n'abacengezi hari abantu bishwe nibwira ko bumvise urusaku rw'amasasu bakaza batabaye bakurikiye kugira ngo barebe ibyabaye
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi turavuga ahanini ku bijyanye n'umunsi w'intwari wizihizwa buri munsi mu rwanda tukaba twatumiye zimwe mu ntwari z'u rwanda zigizwe n'abahoze ari abanyeshuri b'inyange finiyasi fanuweri ni ryari mwagizwe intwari
twagizwe intwari murumva icyo gitero cy'abacengezi cyabaye muri mirongo icyenda na karindwi mu kwezi kwa gatatu hanyuma twagizwe intwari n'inama ya guverinoma yabaye mu kwezi kwa cumi n'abiri mu bihumbi bibiri na kabiri ariko nyuma nyine y'ubushakashatsi bwari bumaze gukorwa no ku bandi banyarwanda batandukanye kuko muri gahunda za leta y'ubumwe hariho no gutangira gushima ibikorwa by'ubutwari hanyuma rero icyo gikorwa nacyo komisiyo yarashyizeho kugira ngo ikore ubushakashatsi nayo yemeje yuko igikorwa abanyeshuri b'inyange bakoze ari igikorwa cy'ubutwari ubwo ni mu kwezi kwa cumi na kubiri mu bihumbi bibiri na kabiri
gatera kugirwa intwari mukiriho mwabyakiriye gute
murakoze cyane kugirwa intwari tukiriho mbere na mbere ndafata nk'igikorwa kidasanzwe kuko nyamukristo gatolika nzi ko n'abagirwa abatagatifu babanza kubyigaho igihe kirekire ariko ntekereza ko guverinoma yacu yicaye ikabitekerezaho igasanga ari igikorwa cy'ubudashyikirwa twakoze hanyuma igafata umwanzuro kubyakira rero twabonye ari ikintu cyiza kandi gishobora no kudufasha no mu buzima bwacu buri imbere guharanira gukomeza kugira ubwo butwari dushingiye kuri ibyo bikorwa byakozwe ndetse n'ibyo dushobora gukora mu gihe kiri imbere sindayiheba hari icyo bakongeraho
ni ku gisobanuro cy'intwari ni igikorwa cyadutunguye kuko twiyemeza kutitandukanya tugashyira ubunyarwanda imbere ntabwo twatekerezaga yuko bizabamo igikorwa cy'ubutwari byaradutunguye rero ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande byaratunejeje kubera ko twabonye ko leta ubuyobozi bw'igihugu bwahaye agaciro uko kwitanga kw'abanyeshuri b'inyange
hari abashobora kuvuga ngo kuba mwaragizwe intwari bivuze ko mugomba kubaho mwigengesereye kuko sinavuga umuzigo ariko birasa nkaho ari umuzigo ukomeye cyane
urakoze cyane ubundi niba urebye inyito cyangwa se ibisobanuro by'ijambo intwari ukareba n'indangagaciro ziranga intwari harimo ubumuntu gukunda igihugu kwitanga ubunyangamugayo ibyo byose rero ubu ni nibyo binagize umuturage mwiza umuturage mwiza tuvuga ngo rero kiriya ni igihango twagiranye n'abanyarwanda yaba ariho abariho ubu ngubu n'abazaza ku ruhande rwa mbere rero ndemeranya nawe yuko ni umutwaro kuko ni igihango urabizi nawe mu kinyarwanda mu rwanda rwacu rwa mbere igihango cyo cyavugaga ryabaga ari isezerano rikomeye ku buryo uwarinyuragamo cyangwa se uwaryicaga icyo gihango cyaramuhanaga ndabifata rero nk'umutwaro kuko ni igihango ariko ikindi cya kabiri nkabifata nk'amahirwe opotunite ni amahirwe duhawe yo kugira ngo natwe dutange urugero rwiza ku bariho n'abazaza dutange umusanzu wacu mu kubaka igihugu kizira amacakubiri ni umutwaro kuko ari igihango ariko na opotuniti ni amahirwe kuko natwe biduhaye umwanya wo kwandika amateka meza azigirwaho n'abariho uyu munsi n'abazaza
gatera icyo gihango wowe ukibona ute
iki gihango ni ngombwa nta nubwo twagombye kukigira kubera ko tugize intwari ahubwo ni inshingano z'abanyarwanda twese dufitanye igihango n'igihugu cyacu ko tukivukamo dufite amaraso yacyo tugomba kukitangira uko bishoboka kose intwari z'u rwanda zirimo ibyiciro bitatu imanzi imena n'ingenzi mwebwe muri mu kihe cyiciro
turi mu cyiciro cy'imena cy'imena kuri telefoni kandi dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bavuga ahanini kuri izi ntwari z'u rwanda ebyiri turimo tuganira kuri telefoni turi kumwe na jean claude wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ngoka jean claude ndi mu ntara y'uburasirazuba ni mu gihugu cy'u rwanda mu karere ka nkombo mu murenge wa gashanda ikibazo cyawe
ni ukuri ndakeka ko ibyo byabaye mfite imyaka ibiri ariko uko nagiye nkura nkagenda nkurikirana amateka nasanze rwose ubutwari ari bwiza cyane ku buryo nanjye ubu ngubu nabashimira ku gikorwa bakoze cyiza cyo kutitandukanya na bagenzi babo bose bakemera ko ari abanyarwanda ni ibintu biduha icyizere nkatwe urubyiruko byabaye tutahari tutari kubireba tugomba gupfumbatira ubutwari
telefoni yawe irimo iracika jean claude telefoni ya jean claude irimo iracika ariko fanuweri jean claude avuze ko ubwo butwari bwanyu bubera isomo abakiri bato
yego
icyo wakongeraho cyane cyane ku cyo abakiri bato bakwiye kwigira ku butwari mwagaragaje ni nk'iki
urakoze cyane icyo abato bakwiye kwigira ku butwari twagaragaje cya mbere ni uko kuba intwari ntabwo bisaba imyaka myinshi bisaba amashuri menshi bisaba n'ubushobozi burengereye kugira ngo ukore neza ntabwo gukora neza kugira igihugu cyawe akamaro ushobora kubikora no mu bushobozi bukeya ufite kuko ni ugukunda igihugu ni ugukunda abantu ni ukwitanga ni ubunyangamugayo urubyiruko rw'iki gihe rero rukwiye kubikora ruhereye kuri resuruse cyangwa se ku byo rufite uyu munsi ari mu gihe cyo kwiga ari mu mirimo bakora ari ugukoresha ibyiza by'umuco nyarwanda kugira ngo barusheho kuba igisubizo cy'ibibazo by'igihugu kuruta uko baba ikibazo ku gihugu
dufite n'undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika emi wiriwe neza emi uranyuva emi uranyuva ndibaza ko tumubuze kuri telefoni sirasi icyo kibazo cya jean claude yaravuze fanuel yaragisobanuyeho gatoya avuga ngo urubyiruko rukwiye gukura isomo ku butwari mwagaragaje wowe icyo wabivugaho ni iki
nibyo urubyiruko rukwiye gukora isomo kuri ubwo butwari twagaragaje ariko kandi natwe bakuru ndetse n'ababyeyi n'abarezi tugomba kubafasha kuko urubyiruko baba ari abantu bakiri bato nibyo bagifite ibitekerezo biri hasi baba bakeneye abantu bakomeza kubafasha mu kubashyira mu murongo mwiza wo gukunda igihugu muri ubwo buryo
ubwo icyo gitero cyaterwaga muri iryo shuri ryanyu amakuru mfite ni uko mu banyeshuri mirongo ine na barindwi hapfuyemo barindwi mirongo ine baracyariho ese abo mirongo ine bose bagizwe intwari
abo mirongo ine bose mirongo ine bose bakiriho bagizwe intwari ndetse n'abariya barindwi bitabye imana ariko itegeko nk'uko ribisobanura neza hagizwe intwari abari mu mwaka wa gatanu n'uwa gatandatu ariko bari bari ku ishuri muri iryo joro kubera ko hariho n'abandi bashobora kuba biga bataha n'abandi bari baratashye mu rugo kubera impamvu zitandukanye ubwo rero intwari nabo bari mu mwaka wa gatanu n'uwa gatandatu ariko bari ku ishuri muri iryo joro bakaba ari mirongo ine na barindwi barimo abo barindwi bitabye imana n'abo mirongo ine bakiriho
gatera nawe wari ufite icyo wifuza kuvuga
ibyo hano baravuze nibyo nawe nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo hari mu kigo icyo gihe icyo gitero cyiza birumvikana nta gikorwa yakoze kuko atari ahari ntabwo rero yashyizwe mu ntwara ni abo barindwi bapfuye n'abandi mirongo ine bari bari aho ngaho ku ishuri kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika janos wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ndabanza gushimira abo batumirwa bakoze igikorwa cy'ubutwari gikomeye cyane ntabwo byoroshye byari ibihe bibi turabyibuka bamwe na bamwe icyo gihe ariko nashakaga kumubaza kumubaza uwo umwe fanuweli niba ari fanuweli fanuweli
fanuweli icyo gihe we yabarirwaga muri iyihe gurupe bamubariraga mu bahe
fanuweli subiza
ndagukurikiye nagira ngo wenda uwo mu gitero cyangwa se udukurikiranye banze mubwira amateka mwibutsa amateka y'u rwanda ko amateka y'abanyarwanda ubukoroni bwari bwarigishije ibice bitatu by'amoko y'abanyarwanda hari abahutu abatwa n'abatutsi uko niko amateka yari yarigishijwe no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane abantu bishwe bari abatutsi n'abandi bahutu bake basanishaga n'abatutsi kubera impamvu za politiki icyo gihe muri mirongo icyenda na karindwi twari tumaze kumenya amateka mazima y'icy'ubwoko ubwo ari bwo n'ubunyarwanda ubwo ari bwo uyu mwanya rero uraza kunyihanganira ntabwo nakubwira ngo njye nari ni muri iki gice kuko twari twaramaze gufata ayidantite cyangwa se idantite y'ubunyarwanda idahuye n'icyo amateka yari yaratugize cyo uraza kunyihanganira rero icyo navuga ko ni uko muri iryo shuri twarimo turi mu byiciro byose by'abanyarwanda nk'uko amateka yatugize hari harimo abana barokotse jenoside yakorewe abatutsi hari harimo abana bavukiye mu buhunzi hanze muri congo n'i burundi aho mu ishuri ryacu hari harimo nanone abana bavuka mu miryango bafite bene wabo bafunze bakekwaho jenoside yakorewe abatutsi aho ngaho bari barimo bose ayo mateka aragaragara unaje gusura ishuri bakwereka ibibigaragaza uyu mwanya rero nanjye nari ndi umwe muri abo ngabo nkubwiye janosi hari ikindi wifuza kubaza fanuweli
fanuweli agerageje kunsubiza neza n'ubwenge ariko birumvikana birumvikana ariko kugirirwa intwari umuntu akiriho biba bisaba kwigengesera nyamugane kuko ashobora no kubutezukaho ubwo butwari bakomereza aho bakomereza aho bazasige inkuru nziza imusozi batazahinduka batazatezuka kuri iryo kamba bambitswe n'igihugu murakoze urakoze cyane urakoze cyane urakoze
arakoze janosi dufite na daniyeli wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe daniyeli
ndi mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye mbanze gushimira abo abo batumirwa abo bagizwe intwari kubwo igikorwa gifatika bakoze ngewe intambara yabaye ndi umwana mutoya ariko maze gukura nakurikiranye amateka yose uko yagenze intambara iba hari abantu bamwe bagiye bahisha abandi ariko noneho bamwe ntibagire impuhwe z'uko hari abandi hari abo bahishe batandukanye noneho nyuma yaho nabo bakicwa nyamara barakoze igikorwa cyiza cyo kurokora abandi ibyo byarabaye ariko icyo nshimira abo bantu ubutwari bagize ni ukuri ikintu ubutwari bagize bikora bakeya ni ukuri ngewe amateka y'u rwanda yose maze kuyamenya ariko yaba uyu munsi wa none abantu bose bagiraga umutima w'ubutwari bakirengagiza ibyabaye bakirengagiza ibintu byose noneho abantu bose bakagira umutima umwe bakitekereza ukuntu bagatekereza ko buri wese ari umuntu nk'undi iki rero nshaka kugeraho inama urubyiruko rw'iyi minsi ni ukuri ngewe nkoze ubushakashatsi maze kureba ukuntu ibintu by'amoko n'iki bimeze nashishikariza urubyiruko kuba bamwe bakirinda icyo noneho bagaharanira ubutwari wenda ntibugaragare nk'uko bagaragaye ariko nyamara bagaharanira ubutwari bw'ejo hazaza h'igihugu cyacu murakoze cyane rwose ndabashimiye kandi bazakomereza aho ngaho ntibazateshwe ku ntego yabo murakoze urakoze cyane bombi janosi na daniyeli barasa nk'aho batangaga ibitekerezo gatera mujya gufata icyo cyemezo cyo kutitandukanya ni nk'iki mufata nk'aho aricyo cyabaye impamvu yo gufata icyo cyemezo
yakoze ikintu cya mbere duheraho mbere na mbere ni uburere uburere ko umwana aba yararezwe akura ariko cyane cyane nyamukuru ni uburyo twari tubanye mu kigo uburyo twari tubanye n'abanyeshuri bagenzi bacu n'abayobozi bacu n'abarimu batwigishaga hari ibikorwa byinshi twagendaga duhuriraho bigenda bitwereka ko turi bamwe hari nk'imikino interikirase hari imikino twabaga dukina n'abasirikare babaga muri ako gace hari iyobokamana twigishwaga mu ishuri ibiganiro abayobozi baduhaga byose byatumaga tugenda twiyumvamo ubunyarwanda kurusha uko twakwiyumvamo ubwoko
sindayiheba hari icyo bakongeraho
byinshi arabivuze ni ibyo ni iyo mibanire yacu yari yarakomejwe n'uburere twavanaga ku ishuri ikindi ni iki kijyanye no kwemera kwacu kuko nimusoma muzasanga haba ari mu mwaka wa gatandatu ndetse n'umwaka wa gatanu abacengeza imbere y'uko bica abanyeshuri bahageze basanga bamaze gusenga bamaze kwiragiza imana kandi muri uko gusenga habaga harimo abaporotesitani abagatulika n'abandi ukwemera kwabo no kwemera imana kwabo kwababereye ikintu kibahuza kwatubereye ikintu kiduhuza kuruta uko kidutandukanya nk'uko ubona muri iki gihe abantu bakunze kwemera kwabo bakumva bakurutisha uko abandi kwemera kwacu nako nabo gufata nk'ikintu gikomeye cyatumye turushaho gushyira imbere ubunyarwanda kuruta ikindi cyose abantu bakwiyitirira hari amakuru nasomye avuga ko umuyobozi w'ikigo cyanyu nawe yaba yaragize uruhare muri muri icyo cyemezo mwafashe kubera igitsure ngo yabashyiragaho nk'abanyeshuri
uko ni ukuri nk'uko nabivugaga nyine ni kuri yanjye ngo gatera avuzeho ibijyanye n'uburere n'uburere n'uburezi twahabwaga muri iryo shuri uwo muyobozi yitwa barihuta aba eme yari umuyobozi ugira igitsure kandi yari yaranadufashije gushyira imbere moto cyangwa se ijambo rigenderwaho ku ishuri rivuga ngo ukunde icyiza urwanye ikibi akabikunda cyane akabiharanira rero ugasanga ko buri muntu wese ahamagarirwa kuba intwari kuruta uko ari ikigwari uwo rero nawe yabigizemo uruhare cyane ariko birumvikana hariho n'abandi barezi bafatanyaga nabo twene uruhare rwabo bagize mu kutugira abo turi uyu munsi
urakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite amede wiriwe neza amede wiriwe halo amede ndibaza ko tumubuze sindayiheba umuntu yakwibaza ubu muri intwari abantu bashobora kuvuga ko wenda muri abantu badasanzwe mubayeho gute
murakoze cyane yego nibyo nk'uko twabivuze nyine twagizwe intwari z'igihugu mu rwego rw'imena ariko turi abanyarwanda basanzwe dutuye mu midugudu nyine no mu tugari hamwe n'abandi banyarwanda kandi nk'uko nabivuze ziriya ntwari mirongo ine zikiriho twize amashuri yisumbuye abenshi turayarangiza abandi bajya muri kaminuza bararangiza urabona turi mu buzima butandukanye bw'igihugu bamwe ni abarezi abandi bakora mu nzego z'ibanze abari mu tugari mu mirenge no mu turere hariho n'abandi bikorera ku giti cyabo n'abakorera imiryango itegamiye kuri leta turi mu muryango nyarwanda rero dutanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu ingorane z'ubuzima tuzisangire n'abandi banyarwanda kandi n'ibisubizo bitandukanye bituruka muri politiki y'igihugu na porogaramu za leta zigamije iterambere byose bitugeraho nk'abanyarwanda ku buryo uretse kuba dufite iyo sitati y'ubutwari ariko tubayeho nk'abandi banyarwanda ibyiza byose bitugeraho n'imbogamizi abandi bahura nazo duhura nazo no tugafatanya kuzishakira ibisubizo nta kidasanzwe rero mu mibereho yacu dufite twavuga ngo tubayeho nabi kubera ko turi intwari ariko nanone nta ndetse nta gufatwa mu buryo buri sipesiyare buriho kubera yuko igikorwa twakoze ni igikorwa kidasaba igihembo uretse ko leta yateye intambwe ikomeye ikagihereza agaciro ko gushyirwa ku rwego rw'ubutwari
kuri telefoni dufite silvestre wiriwe neza
wiriwe nyakubahwa uri hehe
ndi bukande hano duheze duherutse kubura umuririmbyi mwiza cyane twakunda niho ndi hano ya mahasenda nkunda kubera urakoze ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye zewe nagomba nshimire abantu b'abagira neza bagarukira ku bantu bafite ibibazo bikomeye nk'abagarukiye abariko barapfa mu rwanda bazira akarengane ndabashimira rwose bakwiye kubaha gateka gakomeye abantu bawugije abagomba kugirira nabi ababanyi babo abo bivukana kandi atacyo bazira bazira ubusa kuko ntacyo bari bakoze byari gukurikirana babikoze abantu bagize iyo neza tubasabire ku mana imana izibaha imigisha kandi babera akarorero abandi bose aho ibyo bintu bizoba bigomba kuba n'abandi babyumve bagarukire kuri bene wabo kuko twese twaremwe n'imana ntawe uzohora ku isi ntawe uzoyama ko iyi si n'imizo n'akantu duca ku mwanya mutoya bitaramba ko ni uko bamenye imana abantu kandi bamenye ko aha turi atari iwacu turi ku rugendo
silvestre telefoni ye iracitse ariko ubutumwa bwe bwumvikanye dufite na ingabire wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe
ni igitondo ikibazo cyawe mbanje gushimira abo bavandimwe nakomeje gukurikira ikiganiro abavandimwe babaye intwari kuko ndabyibuka kera nari nkiri umwana mutoya numva ngo ku kibuye hari abana bitandukanye banze kwitandukanya n'abandi bose mu myaka mfite mfite nk'imyaka ine niba atari itanu ariko ndabyibuka ndabashimira ko babaye intwari njye numva rwose nuko wenda ubushobozi bukiri bukeya bakagiye banahabwa n'igihembo buri mwaka ahubwo kuko babaye intwari natwe twari turi mu gihugu uko byagiye bitandukanye twagiye tubibona ukumva ngo umuntu yagiye yica abantu ku kibuye aragarutse yisha abandi nyirangarama aragarutse yisha abandi ku rushashi ariko umuntu umwe ariko wahasanga abana nk'abo ngabo kandi bari bakiri batoya ukumva banze kwitandukanya na bagenzi bakavuga ngo twese turi abanyarwanda ibyo ni ishema ni ishema mu by'ukuri wakomeza ukabashimira kandi n'ikindi gihe iyo abandi batari twe bazaba bariho nabo bazajya babashimira kuko bakoze igikorwa cy'ubutwari cy'ubutwari ariko mwifuza ko nibuze nabo bazajya bagira umwanya munini wo kuganiriza urubyiruko abana bakiri batoya kuko ubu ngubu bari kubyibuka bose byaba muri mirongo icyenda na kane ntabwo babizi bagaharanira kugira ngo umutima bari bafite na n'ubu bagifite babashe kuwigisha abandi
hari ikibazo ufite
njye numvaga nari mfite umwanya wo kubashimira gusa nkabashimira ku bw'ubutwari bagize kandi nkifuza ko bakomeza no kubitoza urubyiruko urakoze cyane ingabire igikondo i kigali mu rwanda gatera gatera ingabire yavuze ngo mukwiye kujya mushaka umwanya wo kuganiriza urubyiruko hari ibyo mujya mukora
twarabitangiye dufite ihuriro duhuriramo ryitwa komeza ubutwari ibikorwa byacu twabihereye mu karere ka ngororero ishuri riherereyemo tugira gahunda hari karabe iba ku ishuri twigagaho ijya ikora udukino ikigisha urubyiruko rwo muri ako gace ariko natwe dufite intumbero y'uko nyuma yo kuva mu kagari kanguriro twagira gahunda yo gukora igihugu cyose kugira tujye twigisha urubyiruko ariko nanone iyo hari abatwiyambaje bafite gahunda nk'iyo yo kwigisha urubyiruko babinyuza mu ihuriro hanyuma bakaduhamagara tukaba twabafasha
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo tuganira ahanini ku munsi wahariwe intwari mu rwanda muri studio kuri telefoni turi kumwe n'intwari ebyiri zigizwe n'abahoze ari abanyeshuri b'inyange abo ni sirasi gatera na fanuweli sindayiheba bakaba ari intwari mu cyiciro cy'imena kuri telefoni turi kumwe na elize wiriwe neza elize
wiriwe cyane murakomeye yego buri hehe
ndi mu rugombo mu kibitoki ikibazo cyawe
yego ndaramukije batumire ndaramukije n'abariko barumviriza ijwi rya amerika yego ikibazo cya mbere yego mwagize neza gutumira izi ntwari zigenjeje neza mu bihe by'amazume zari zirimo mu rwanda ariko ikibazo cyanjye nagomba kubaza aba batumigwa ati mu ndwiheze narumvise yuko oni ibifashijwemo nk'ekana leta y'u rwanda bahinduye inyito ya jenoside yabaye mu rwanda iva ku izina rya jenoside y'abanyarwanda yitwa jenoside yakorewe abanyarwanda yakorewe abatutsi
yakorewe abatutsi yego nagomba kubaza rero nk'abantu barokotse kandi babonye ibyanya biraba ikibazo cyanjye gihagaze nabo baremeza yuko jenoside yakorewe abatutsi cyangwa habayeho jenoside y'abanyarwanda icyo ni icya mbere ego hanyuma icya kabiri navuga yuko cyari gisabo cyari gisabo yuko bivanye n'inyinshi baza kuma bace babandanya bigisha urubyiruko rwo mu rwanda navuga ati mu burundi nubyita nk'abajene ego imiyabaga kuko ndabye ukuntu mu rwanda umenga ubwoko n'ubundi iracyarimwo ibintu umenga ntibarabana neza hatabayeho abantu baza barababa hafi babigisha babaremesha ndabona umenga mu rwanda ntabwo biragena neza iyo murakoze urakoze sindayiheba hari icyo wavuga kuri ibi bitekerezo n'ibibazo bya eme
eme urakoze cyane ku bitekerezo byiza utanze ndetse n'ikiba n'ibibazo birubajije ikibazo cya mbere ubajije koko nibyo mu gihe gishize inama y'umuryango w'abibumbye yemeje cyangwa se yemeje imiti ikwiye gukoreshwa ko ari jenoside yakorewe abatutsi nibyo turemeranywa n'iyo nyito kubera ko jenoside itegurwa inashyirwa mu bikorwa yari cyari igitekerezo cyo kurimbura gukuraho ubwoko bw'abatutsi cyangwa se abo bantu b'abatutsi bose bagashiraho noneho mu gushyira mu bikorwa uwo mugambi rero hari hariho ari ugukuraho umututsi igisa nawe n'undi muntu wese ushobora gutekereza cyangwa se ugira ibitekerezo bisa n'iby'umututsi cyangwa usa n'umututsi yumvikana rero ntabwo ari uyise ko ari jenoside y'abanyarwanda ni nk'aho ari abanyarwanda bateguye kwirimbura ubwabo nk'abanyarwanda ntabwo ari byo rero ntabwo ari abanyarwanda bateguye kwirimbura ubwabo nk'abanyarwanda ahubwo ni ubutegetsi bubi bwashyize imbere igitekerezo cyo kurimbura igice kimwe cy'abanyarwanda ari bo batutsi niyo mpamvu iyo nyito ko ari jenoside yakorewe abatutsi tuyemeranywaho kubera yuko niyo ihuye neza n'igikorwa nyirizina cyakozwe tutirengagije yuko nyine nk'uko nari mbivuze hari abahutu bishwe muri jenoside babitiranya n'abatutsi bavuga ko bafite ibitekerezo nk'iby'abatutsi cyangwa se bavuga yuko banze kwitandukanya n'abatutsi ariko umugambi nyamukuru wari uwo kurimbura abatutsi ariyo mpamvu iyo nyito nanjye nemeranywa nayo kubera ko n'ibihuye neza n'igisobanuro cy'ibyabaye mu rwanda
urakoze sindayiheba keretse niba gatera hari icyo nawe yifuza kongeraho
ntabwo nanyuranya cyane na sindayiheba kuko byonyine na mbere y'uko jenoside iba incamurenga zari zihari nari mukuru n'afite imyaka cumi n'irindwi icyenda kane ibyinshi twarabibonaga kandi no mu mvugo bateguraga jenoside n'abayishyize mu bikorwa ibyo byari birimo mbihera nko ku kiganiro cy'amashyaka cyajyaga gihita ku wa gatatu kuri radiyo rwanda nimugoroba nyuma y'amakuru iyo hacagaho ishyaka rya sederi indirimbo yabo ya mbere yavuga ngo umwanzi wacu ni umututsi bivuga ngo ni ibintu tudakwiye gushidikanya ahubwo njye ndashimira abantu ko yabibyemeye ariko nkanabona yaranasesa ibirenge mu kwemera ko ari jenoside yakorewe abatutsi kuba ariko igihe ni igihe nyine ubwo ariko byaratinze
urakoze gatera kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika fidel wiriwe neza fidel uranyuva fideli uranyumva fideli fideli ndibaza ko tumubuze kuri telefoni sindayiheba wari uvuze ko mwashinze ishyirahamwe komeza ubutwari ahanini rihuriyemo intwari zikiriho iri shyirahamwe rikora iki
iri shyirahamwe nibyo twarishyizeho ndetse n'ihuriro ryacu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ubwo ku itariki ya mbere ukwa kabiri ubwo hizihizwaga ku rwego rw'igihugu umunsi w'intwari inyange iri shyirahamwe rigamije guhuriza hamwe izi ntwari ziriho ndetse n'imiryango yazo kugira ngo zikomeze zisigasire rya jambo navuze iki gihango cy'ubutwari dufitanye n'abanyarwanda kubera yuko tugomba guhora twibukiranya indangagaciro z'ubutwari tukubakana tugakomezanya kugira ngo twe kuzatatira iki gihango ariko rifite n'inshingano n'intego yo kwigisha urubyiruko ndetse n'abantu bakuru ku bijyanye n'umuco w'ubutwari no gukunda igihugu uretse rero izo ntego dufite ziri mu magambo ariko hari n'ibikorwa bitandukanye twagezeho gatera yari yatangiye kubivugaho muri make ni uko dufatanije na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu na nyuma yaho tugafatanya n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari impeta n'imidari byishimye keno twashinze kandi dukomeza no gukurikirana karabu z'ubutwari no gukunda igihugu mu mashuri no muri za kaminuza aho ngaho rero ayo makarabu turayasura dufatanije n'izo nzego tukayigisha tukabaha ubuhamya bugamije gukundisha urubyiruko gukunda igihugu ndetse n'umuco w'ubutwari ikindi cya kabiri ni uko tugira uruhare mu biganiro bigamije kubaka umuryango nyarwanda yaba ari nk'aha ngaha mwadutumiye ku ijwi rya amerika yaba ari mu bitangazamakuru byo mu rwanda ndetse no mu mashuri atandukanye no mu bigo bya leta aho mu bihe bitandukanye dutumirwa kugira ngo dusangize ababirimo ubuhamya bw'uko abanyeshuri b'inyange bitwaye ariko no gufatanyiriza hamwe kugira ngo habeho gufata umwanzuro mwiza n'intumbero y'igihugu cyacu imihigo rero irakomeje kuko uretse kwiyubaka twebwe ubwacu ariko tunagambiriye kubaka umuryango nyarwanda tunyuze muri izo nzira zitandukanye twagiye tubabwira
fideli arongeye aragarutse kuri telefoni fideli mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
yego ariko ikiganiro nsa n'ugifatiye hagati ikiganiro turimo turaganira na bamwe mu banyarwanda bagizwe intwari kubera ibikorwa bakoze cyane cyane igihe bari abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye ry'ahitwa inyange icyo gihe bari batewe ababateye babategeka ko bivangura hagati y'abahutu n'abatutsi ariko bo banga kwivangura bakomera ku cyemezo cyabo bavuga ko ari abanyarwanda
ndiko ndumva bakoze igikorwa cyiza cyane nari nakirije amaso kuri facebook kare ndareba ahubwo gusa nuko nari mu bantu benshi nuko nari nameze nk'uzibagirwa gato ndumva igikorwa bakoze kubera bazohembwa n'imana hama abantu nk'abo bose ahubwo bahakura ikibiba bakazoza bamera nk'uko yashyize ibihe bigoye nk'ibyo yego Ura- ura- urakoze fidele Ah, silas gatera umuntu yakwibaza iyo barimo guhitamo intwari ah, bakurikiza iki
yakoze guhitamo intwari ntabwo ari ibintu byoroshye nta nubwo ari buri wese wabikora ni ibintu bisaba ubushishozi bisaba n'ubuhanga ariko ikintu cya mbere mpamya bakurikiza ni umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa bidasanzwe mu gihe kidasanzwe nibyo ngibyo birebwa ahanini
sindayiheba ah, hari icyo wakongeraho
Eh, urakoze cyane ni byo koko eh, umurimo cyangwa se igikorwa cyo guhitamo intwari z'igihugu gikorwa n'ubushakashatsi bwimbitse bukorwa bukaba buyoborwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari impeta n'imidari by'ishimwe ariko noneho urwo rwego iyo rumaze gukora ubushakashatsi eh, rukaburangiza bushyikirizwa inama ya guverinoma inama ya guverinoma akaba ariyo yemeza abo ngabo baturutse mu bushakashatsi ko ari intwari bitewe n'ibyagaragajwe n'ibyagendewe bimwe rero mu bintu bigenderwaho nk'uko gatera yarabivuze ni uko ba- ubushakashatsi buhera kuri ba bantu bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa ibikorwa by'intangarugero bibera urugero abariho ariko n'abandi bazaza kandi abo bantu bagakora ibyo bikorwa cyangwa se umuntu agakora ibikorwa atagamije inyungu ze bwite ahubwo agamije inyungu rusange kandi akaba ashobora no guhara cyangwa se kubura ubuzima bwe muri icyo gikorwa runaka akoze hari ibintu rero bigeze ku icyenda ariko ntabwo mbivuga byose birebwaho bareba bati se iki gikorwa uyu muntu ya- yagikoze afite umutima wo gukunda igihugu aho ngaho barase harimo gukunda igihugu ese iki gikorwa umuntu yagikoze mu bunyangamugayo ese igikor- i- iyo ni ikintu cya kabiri ese igikorwa umuntu yagikoze afite urukundo afite ubumuntu ese igikorwa umuntu yagikoze eh, nta nta nta- nta- nta yandi marangamutima yo kwirebaho bwite ibyo byose nibyo birebwaho noneho ubushakashatsi bukagenda bureba buri ngingo bwagaragaza neza rwose ko iz- izo ngingo azujuje akaba ari bwo akorerwa raporo na rwa rwego navuze igashyirirwa inama ya leta akaba ariyo yemeza ko umuntu runaka cyangwa se itsinda ry'abantu runaka bashyirwa mu cyiciro cy'intwari z'igihugu Mm. urakoze cyane kuri telefoni dufite obedi wiriwe neza yewe uri hehe
eh, ndi mu nkambi ya mahama mu rwanda Eh, ikibazo cyawe
Eh, ntabwo ari ikibazo ahubwo nashaka kunganira ndanashimira izo ntwari zitanze kabisa Mm.
nkatwe twari tukiri abana kabisa twumva ibintu bakoze biratunezereje cyane tubafatiraho urugero kuko baritanze bakoze igikorwa kinini cyane kuba n'u rwanda rwahise rubashyira mu ntwari twema natwe tuba twumva bidushimishije Mm.
Eh, ndumva ahanini twari kubashimira kabisa bye byaranezereje cyane kumva abanyeshuri nka bariya bagahita bi- bavuga ati bakavuga amagambo nk'ariya ati nta mutu nta mututsi arimo twese turi bamwe Bya- bwari ubutwari bukomeye cyane rwose Mm, urakoze cyane uh, obedi ni, ni umurundi uri mu nkambi y'impunzi ya mahama ni mu burasirazuba bw'u rwanda uh, sindayiheba
ndakumva ndakumva we uranyumva Ah, icyo gihe muterwa mwari mirongo ine na barindwi am, eh, barindwi bitaba imana ariko nanone muri mirongo ine barokotse harimo abagiye bahura n'ibikomere bitandukanye imibereho yabo yo yifashe itimeze ite hari icyo leta ibafasha
yego urakoze cyane wenda mpereye kuri icyo gihe cya mirongo icyenda na karindwi tukimara gukomereka ndetse n'abandi bamaze kwitaba imana leta yagize uruhare rukomeye mu kutuvuza mu buryo bwihuse mirongo icyenda na karindwi namwe murabizi ubu urwego rw'ubuzima n'ubuvuzi mu rwanda rwari rutaratera imbere Eh, kubera ko rero byakozwe mu buryo bwihuse ara- kugira ngo baramire amagara yacu hari abantu bamwe basigaranye ibikomere bitavuwe neza kubera urwego rw'ubuzima urw'ubuvuzi rwari rugezweho ariko izo abo bantu bari bageze kuri ku munani barimo bari bafite ikibazo cy'amaso abandi bari bafite ibisigazwa bya gerenade byari byarasigaye mu mubiri abandi barakomeretse amagufa bari bakeneye kongera kubagwa mu mwaka wa bibiri na cumi bibiri na cumi na gatatu na bibiri na cumi na kane rero urwego rw'igihugu rw'intwari dufatanije nyine na n'iriya huriro ryacu komeza ubutwari biyambaje minisiteri y'ubuzima hanyuma minisiteri y'ubuzima ibahuza n'ibitaro bya gisirikare bya kanombe ku buryo abo bose bari bafite ibibazo bijyanye n'ibikomere bitavuwe neza bose baravuwe hari abakize ariko hariho n'ababifite nk'ubumuga bazahorana nyine kubera urugero rw'ibikomere bagize ariko bakaba bafite n'ubundi amahirwe y'uko igihe cyose bagira ikibazo bagana ibyo bitaro bagahabwa ubufasha bukwiriye muri rusange ariko bijyanye n'ubuzima abantu baravuzwe n'ubu kandi hariho icyizere cy'uko wagira ikibazo kidasanzwe ibyo bitaro birahari ndetse na minisiteri y'ubuzima kugira ngo babafashe naho ku bijyanye n'ubukungu nk'uko nabivuze mbere dufite iriya mirimo itandukanye dukora ku buryo muzi biriya byiciro by'imibereho y'abanyarwanda y'ubudehe icyiciro cya mbere icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane abenshi twese turi mu cyiciro cya gatatu bigaragara yuko turi mu bantu bafite ubuzima buciriritse no kuzamuka nta bari mu bukene bukabije bakeneye kwitabwaho by'umwihariko
gatera uretse icyubahiro cyo kwitwa intwari hari ibindi muhabwa cyangwa se dusobanure muri make
urakoze kutubaza icyo kibazo numva ahari ku myumvire yanjye nta n'ibindi twakabaye duhabwa kuko ntabwo turi gihera gikorwa twateganya ko hari izindi nyungu tuzagira ahubwo twe dufite ibindi twatanga birenze na biriya ngo twakabitanga gusa leta mu bushobozi bwayo igerageza gukora ibishoboka byose hari ibyo fanwa yaravuze kwita ku bakomerekejwe na kiriya gitero ndetse n'ubujyanama bwimbitse buhoraho mu myitwarire ya buri munsi ariko kandi nk'igitekerezo twagize ngakomeza ubutwari cyo kugumya kwibuka bariya bagenzi bacu bitabye imana dukora ku itariki cumi n'umunani cumi n'icyenda z'ukwa gatatu urwego ruradufasha cyane kugira ngo tubashe kubona ibikoresho bikenewe kugira ngo uriya munsi ugende neza kandi n'undi ugize ikibazo agana urwego na asosiyasiyo akabagezaho ikibazo afite bakaba bamugira inama cyangwa bakaba ubundi bufasha abantu
ishuri ryanyu riracyakora ariko
ishuri rirakora birakomeye ni ishuri rikomeye
muracyafitanye isano hari ibyo mukorana n'ishuri
turabikorana hari izo club navuze z'abanyeshuri bahiga ubu ngubu akenshi twiyambaje tujyayo ndetse n'icyo gikorwa navuze cyo kwibuka bagenzi bacu n'aho tugikorera dufatanyije n'akarere ka ngororero n'intara y'uburengerazuba ndetse na diyoseze ya nyundo ishuri ribarizwamo
sindayiheba mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nk'ubutumwa wageza ku banyarwanda n'abandi bumva radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya ni ubuhe waba
bakoze cyane ubutumwa nageza ku banyarwanda ndetse n'abandi bakurikiranye ijwi ry'amerika muri uyu mwanya cya mbere ni ukubabwira ko urugamba rw'amasasu rwararangiye mu gihugu cyacu ubu turi ku rugamba rwa kabiri rwo kurinda ibyagezweho ndetse no gukomeza iterambere rirambye ry'igihugu cyacu muri urwo rugamba rero rw'iterambere rirambye ry'igihugu cyacu harimo icya mbere kuko nari mbivuze kurinda ibyagezweho birimo umutekano w'igihugu birimo ibikorwa remezo birimo ibijyanye n'imibereho myiza n'umuco nyarwanda no kurinda indangagaciro zihuza abanyarwanda kuko nicyo twabonye abakoroni bahereyeho kugira ngo basenye afurika ndetse basenye n'u rwanda icyo ni icya mbere hari ukurinda ibyagezweho muri izo nzego zitandukanye navuze nibwo butumwa bwanjye bwa mbere ubutumwa bwa kabiri ni ugukomeza kurwanya urugamba rw'iterambere rirambye abantu bivana mu bukene ndabugeza cyane ku rubyiruko ko urubyiruko rukwiye kudashyira amaboko mu mifuka ahubwo rukwiye guhaguruka rugakora rwe gutegereza ko ibintu byose bizakorwa n'abakuru ubuyobozi buriho n'abakuru bariho kugira ngo babahe icyerekezo babunganire ariko nibafate iya mbere bamenye ko ejo hazaza h'igihugu cyacu hari mu biganza byabo cyane ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka yo kwizihiza umunsi w'intwari yavuga ngo dukomeze ubutwari kubaka u rwanda twifuza u rwanda twifuza rero ni u rwanda rw'umutekano u rwanda rw'amahoro u rwanda abanyarwanda bafite ibyo kurya n'ibyo kubatunga bihagije u rwanda abanyarwanda babanye mu mahoro kugira ngo turugereho rero ni uko duhaguruka tugakora tukarwanya ikintu cyose cyatuma tutabasha kugera ku cyerekezo twifuza nk'igihugu
gatera
ndakumva Eh, ubutumwa
Eh, ubutumwa murakoze byinshi fanara arabivuze gusa icyo nakongeraho ni uko cyane cyane urubyiruko rurimo ruzamuka amacakubiri ntacyo yigeze ageza ku banyarwanda usibye guhomba abantu n'ibintu niyo mpamvu dukwiye gushyira imbere icyakubaka igihugu ibindi tukabivamo tukareka ibyo twigishijwe kandi ngasaba n'ababyeyi kureka inyigisho mbi batoye ngo bazinjize mu bana ahubwo nabo bahinduke bahinduke bafashe abana gukura neza bakura mu gihugu bishimiye
Eh, mu gusoza sindayiheba ubona bikwiye ko abantu bakiriho bagirwa intwari
birakwiye kuko ntabwo umuntu agirwa intwari ku busa gusa ahubwo haherwa ku bikorwa yagaragaje bibera abandi urugero birashoboka cyane rero birakwiye kuko binahitamo abakiriho yuko buri muntu ashobora gukora neza akiriho kandi akabishimirwa akiriho
fanuel sindayiheba umwe mu ntwari z'i Rwan- z'u rwanda mu cyiciro cy'imena akaba yari umwe mu banyeshuri bigaga ku ishuri ryisumbuye ry'inyange banze kuvuga ubwoko bwabo igihe bari batewe n'abacengezi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
murakoze cyane namwe ijwi rya amerika ku mwanya mwiza mwaduhaye Silas Gatera nawe intwari y'u Rwanda mu cyiciro cy'imena akaba nawe yari umunyeshuri ah, wigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange akaba nawe yaranze kuvuga ubwoko bwe ubwo bari batewe n'abacengezi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi Ah, Gatera nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
nanjye ndabashimira murakoze cyane ku bw'uyu mwanya mwaduhaye nshimire namwe nshuti mwese mwari muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema nkaba mbifurije icyumweru cyiza kandi mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
akiwachuzana
VOA Afrique.